radiyo mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri iki ni igitondo cy'umwaka mushya bibiri na makumyabiri n'ibiri n'ubunani nshimishijwe no kubifuriza mwese abumva ijwi ry'amerika umwaka mwiza umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amahoro n'amahonda mu biganiro byacu uyu munsi turatumikira mwebwe mwese mutwumvira mu karere k'ibiyaga bigari mutashye inshuti n'abagenzi ariko nk'uko mubizi mu kinyarwanda ngujya gutera uburezi arabwibanza ndifuriza bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika bose muri serivisi zose gutangira umwaka neza umwaka w'uburumbuke n'amahoro abanyamakuru bagenzi banjye ubusanzwe nibo baza kubashaka bakabaha ijambo n'umwanya wo kwifuriza umwaka mwiza banyu uyu munsi ndabaha akanya nabo babasuhuze ndatumira bamwe mu bo mwumva mu biganiro ababoneka maze muganire ikiza ni uko nta n'umwe nateguje mubwira ko nza kumuhamagara ndahera kuri edi rwema edi ikaze ku ijwi ry'amerika kandi umwaka mwiza umwaka mwiza venuste urantunguye ndagutunguye niko nahisemo kubigenza nagira ngo mukoreshe amarangamutima umutima wanyu mwifurize abamaze imyaka myinshi batwumva umwaka mwiza edi rwema umwaka mwiza nubwo wari umwaka ugoye kurangiza hashize imyaka hafi ibiri abantu benshi batabonana kubera icyorezo cya virusi ya korona uyu nawo urangiye ari uko bimeze icyo nifuriza abavandimwe banjye inshuti zanjye imiryango yanjye cyane cyane abakunzi b'ijwi ry'amerika ni uko uyu mwaka bawusoza neza ndetse bagatangira undi w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bameze neza twizera ko uzaba umwaka w'akarusho ugereranyije n'iyi ibiri ishize ni ibyo rero nakwifuriza abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino aho bari basaba ko bakomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika kugira uruhare mu biganiro by'ijwi rya amerika hanyuma twese hamwe tukizera ko umwaka utaha n'indi ikurikira izatubera neza urakoze cyane edi rwema nkwifurije umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri n'ibiri reka twumve n'abandi bagenzi bacu bari hirya no hino bifurize abatwumva umwaka mwiza urakoze cyane urakoze nawe venuste wifurije umwaka mwiza wowe n'umuryango
mukomeje kumva ijwi ry'amerika bagenzi banjye bafasha akanya ko kugira ngo namwe babifurize umwaka mwiza mwebwe mwebwe dukorera buri munsi ngeze kuri oriyane itanga ishaka oriyane umwaka mwiza
umwaka mwiza cyane veniste urakoze abarundi n'abanyarwanda aho bari hose mu isi barakumva iki ni igihe cyawe kugira ngo ubifurize umwaka mwiza nawe urakoze cyane urakoze cyane veniste mbanje gutangura kubabwira abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani abo aribo bose bumva ururimi rw'ikirundi cyangwa rw'ikinyarwanda yuko ndabakunda cyane rwose kandi amaranye nabo imyaka itari mike ku ijwi ry'amerika banyumva ndabumva ndabifurije noweli nziza umwaka mwiza imigisha tuzoyisangire imigisha ya muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri tuyisangire kabisa kandi imana itugirire neza iturinde korona iturinde impanuka n'ibindi bibi biba biri imbere yacu ariko imigisha ibe myinshi cyane
Oriane urakoze cyane nanjye nongere nkwifurize kurangiza uyu mwaka neza kandi utaha uzawugiremo imigisha myinshi ikomoka ku mana yo mu iranda veniste ndagushimiye cyane rwose kandi abatwumva bamenye yuko uri umwe mu bamenyesha amakuru nkunda cyane urakora akazi neza kandi uri umu uri umu ko nabyita mu cyongereza coworker mwiza cyane ubona neza cyane rero bikomeze uko kandi imana ibandanye tuca imbere urakoze cyane uyu mwaka utaha ndahamya yuko nawo uzatubera mwiza tugakomeza gukora akazi ko kubera abo dushinzwe tukajya tubagezaho amakuru meza ndatekereza cyane urubyiruko urwaruka kimwe n'abakenyezi bagukunda oriyane uzakomeze uhababere murakoze cyane
dukomeje kubifuriza mwese abumva ijwi ry'amerika umwaka mwiza umwaka mushya utangira mu masaha makeya ari imbere undi mugenzi wacu ugiye kubifuriza umwaka mwiza ni diane ninahazwe diane ninahazwe ndaguha ikaze ku ijwi ry'amerika se kandi uhasanzwe ariko abakumva ni benshi mu rwanda mu burundi ndetse no hirya no hino ku isi abakuzi ni benshi uyu mwanya ni uwawe diane bifurize umwaka mwiza
urakoze felisite mbanza ndakwifuriza umwaka mwiza uri kuhimbaza gute irondere hameze gute irondere hameze neza irondere harakonje ariko dufite ubwoba turirinda kubera ko hari kino cyorezo cya covid cumi n'icyenda kihavugwa hari buriya bwoko bushya bwa omicron buhari buhavugwa tukaba rero tugerageza kwirinda turinda n'abacu niko hano irondera hameze ariko ubuzima n'ubwo kurangiza uyu mwaka birumvikana tukawurangiza mu mahoro yego nuko rero reka mbanze ndakwifurize wewe n'umuryango wawe umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri sinekeranya ko ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hari byinshi biba byaragukomereye haba ku kungera utangaza ibiganiro haba ku buzima bwawe bwite byose bitewe na kino kiza cya kovide ya cumi n'icyenda byashikiye twese ndakwifuriza no ku bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yaba wowe yaba bakumva ku iradiyo ya muryango wawe wagutse wahagufi wabera umwaka w'amata n'ubuki nk'uko babivuga mu rurimi rw'ikirundi hanyuma nipfurije umwaka mwiza abo dukorana ngaha ku kazi ku ijwi ry'amerika ikipe ya washington dc bose kuva ku batwara izindi karekezi abamwungirije edi rwema frederic mudikije n'abandi bakora yegereje nyimukankusi geoffrey mutagoma aloyize bigirimana thomas kamirindi n'abandi n'abandi bose ikibedo n'icubahiro bose uzobabera umwaka mwiza cyane rwose bazororanirwemo mwifuriza umwaka mwiza abakunzi b'ijwi rya amerika batwumva bari mu mpande zitandukanye zine z'isi ku mugabane wa afurika mu buraya aziya ahantu hose ijwi rya amerika rishika turabifurije yuko ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni ukuri babera umwaka mwiza umwaka w'ibisubizo bitandukanye umwe afite ku mutima atanguranye uno mwaka hanyuma umwaka mwiza birumvikana ko umuryango wanje nawe nyine ndabifurije umwaka mwiza papa mama ndabakunda cyane aho batwumva mu burundi bari ndazi ko bakurikira ibiganiro byinshi by'amerika abo tuvukana baba bari mu burundi baba bari mu mahanga burayi no muri canada hose umwaka mwiza kuri mwese ndabakunda cyane aba aba inshuti za hagufi abo abatanze aba marume n'abandi bose namwe umwaka mwiza bandi bandi n'aba abagenzi banje bari mu buzima bwanje butandukanye umwaka mwiza mwese uzobaberewe umwaka mwiza abanzi hanyuma rero nkifuza n'umwaka mwiza hashobora kuba hari abantu bataronsa bifuza umwaka mwiza abari mu bibazo bitandukanye badafite imiryango barahari abadafise ababaseruka ko barahari abadafite imiryango barahari ndabifuriza ko mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri mwebwe uno mwaka ushyitse mwigunze mudasaba ari hagufi wubabera umwaka uhagukirwa mu bugenzi mukaronka ababitaho diane uri imfura abumva ijwi ry'amerika bari bakuzi n'abari batakuzi ubu noneho barakumenye kurushaho uvugishije umutima urakoze cyane reka nanjye nkwifurize umwaka mwiza kandi ngushimira wantanze nifuzaga kukwifuriza uyu mwaka ntekereza ababyeyi bawe ukunda cyane ndabizi ndetse n'abavandimwe abo bose ndabifuriza kuzagira inka bakagira n'inkuyo bakagira n'amahoro diane ninahazwe uri umunyamakuru ijwi ry'amerika rifitiye ishema ukomeze utere ishema ijwi ry'amerika ukorera abatwumva nagira ngo mbabwire ko byinshi musoma byinshi mubona kuri za videwo byinshi mubona kuri twita kuri instagram kuri facebook ni diane ninahazwe ndetse na mutaguma babiri inyuma diane akaba abari ku rugamba rukomeye urakoze cyane ndakwifuriza kuzagira amahoro menshi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri diane ninahazwe urakoze venisi nawe uzogire amahoro amahonda amatanuki ubwo naho umwaka umuntu twizagira yego naho umuntu twizawa mpaye nkakomera cyane yego urakoze
nyuma ya diane ninahazwe tugeze kuri mugenzi wacu toma kamirindi toma kamirindi nongere nguhe ikaze kuri radiyo usanzweho y'ijwi ry'amerika umwanya wo kugira ngo twifurize abanyarwanda n'abarundi n'abandi bose bumva ikinyarwanda batwumva ku ijwi ry'amerika kurangiza umwaka neza aka kanya n'akawe tomashe kugira ngo ubifurize kurangiza umwaka neza
ndagushimiye cyane venise mugenzi wanjye tunaziranye kuva tukiri n'abasore yego ako ngako nako ntabwo karahari ni akacu n'umwihariko wacu nawe rero icya mbere umwaka mushya muhire n'abawe abana bawe umuryango wawe umwaka mushya muhire ariko rero by'umwihariko ndazirikana abantu bafite utubazo twinshi dutandukanye covid yakoze ku bantu benshi n'ubu ngubu hari abantu benshi bayirwaye mu rwanda mu burundi n'ahandi hose nk'uko nyine babivuze abo ndabazirikana cyane ndazirikana abantu bari mu mabohero abantu bafunze bagire umwaka mwiza n'ubwo nyine bari muri izo ngorane abari mu bitaro barwaye bakomere mukomere mwese njyewe ndabazirikana by'umwihariko mu kinyarwanda baravuga ngo uko umugabo aguye siko amavi yunuka ariko rero mwese mukomere hanyuma mu magambo makeya umwaka uzababere mwiza aho muri hose kandi nimba mwemera imana mujye muyisunga urakoze cyane tuma nawe rero uyu mwaka utaha uzakubere mwiza uzawurye ntuzakurye amahoro niyo ya mbere uzagire menshi ukomeze ukorere abanyarwanda umaze imyaka myinshi ukorera abana benshi bakunda n'abantu bakuze barampamagara batituma kamirindi twakuze twifuza kumera nkawe hari abantu benshi toma bakuze bifuza kuzamera nkawe abo bose rero bakumva n'uyu munsi bakumvishe cyane cyane abo ukomeje ndizera yuko ubahaye ubundi buryo bwo kwishima nawe rero nkwifurize wowe n'umuryango wawe n'abantu bose ukunda ndetse n'abagukunda kuzinjira muri uyu mwaka utaha mukawinjiramo muririmba mumeze neza mwemye kandi mukazagira ineza nyinshi ukomeze ugire umunsi mwiza uyu mwaka uwurangize neza toma kamirinde ndagushimiye cyane veniste nshimiye imana hanyuma rero n'abo bantu bose naba narabereye urugero ndabahobeye cyane namwe mwese mugira umwaka mwiza ndagushimiye cyane rwose gira amahoro
twese twese
mu gihe tugitegereje kureba undi munyamakuru uri i washington kugira ngo abifurize umwaka mwiza reka tunyarukire i kigali mu rwanda tuvugane na sumuta kabuyi n'umwe n'umwe mu banyamakuru ba mbere batangiye gukorera ijwi ry'amerika asumuta kabuyi umaranye n'ijwi ry'amerika imyaka myinshi abanyarwanda abarundi abanyekongo abaganda abantu bose bavuga ikinyarwanda barakuzi nongeye kuguha ikaze ku ijwi ry'amerika kandi nkwifuriza kurangiza umwaka neza
urakoze cyane venusti nanjye ndagushimiye kandi koko n'ibyo uvuze maze imyaka myinshi igera kuri nka makumyabiri mu ijwi ry'amerika yego iki rero ni igihe ni igihe twafashe kugira ngo abo dukorera abo dushyira imbere abo abatwumva abumva ibiganiro byacu buri munsi natwe mu gihe dusoza umwaka twifatanye nabo tubifurize kurangiza neza nagira ngo rero nguhe akanya asunika akaboyi igafata
urakoze venuste reka nguhereho kuko wadutekereje nanjye mwifuriza umwaka mushya muhire irakoze cyane
uri umwe mu bantu twakoranye muri uyu mwaka utambutse twakoranye n'akazi keza niko nanavuga muri kiriya kiganiro cyacu cya saa saba za ku manywa ni akazi kagenze neza rero nanjye ndakwifuriza umwaka mwiza hanyuma nanawifurize ikipe yose y'ijwi ry'amerika kuko burya iyo ukorana n'abantu udakorana neza ntabwo biryoha ntabwo akazi karyoha ntabwo nanavuga ko n'iyi myaka nari kuyimara iyo mba ntisanzuye ntameze neza yego rero bagenzi bacu bose bari washington nabo ndabifuriza umwaka mushya muhire aho tubana hano i kigali umunsi ku munsi nabo burya dufite ukuntu dukorana umunsi ku munsi isaha ku isaha kuko nta kintu wakora utabwiye mugenzi wawe mubana nabo ndabifuriza umwaka mwiza hari abo tubana hano i kigali erike bagira ubusa hari ba karaveri hari desire abo ni abandi twungutse mu gihe cyaje icyangombwa tukabana nabo nabo ndabifuriza umwaka mwiza ariko ntabwo nakwibagirwa umuryango wanjye hari umuryango wanjye abo tubana umugabo abana ndabifuriza nabo kuzagira umwaka mwiza bakawusoza neza n'inshuti zanjye n'abavandimwe banjye ntabwo bo navuga amazina iyo umuntu amaze kuba mukuru afite abantu benshi b'inshuti ndavuga muri rusange ngo bose bazagira umwaka mwiza
asumuta kaboyi ukomeje ku ijambo rishimishije abo wifurije ukize ku murongo ugana ku musozo ni umuryango wawe kenshi na kenshi nguhamagara muri kumwe bakaguha akanya kugira ngo tuvugane iyo abana barimo bisanzura avuga uti ijwi rya amerika rirampamagaye bakaguha akanya bakakumva bakakureka ukarangiza inshingano zawe abo bose rero bakuba hafi batuma wishima nagira ngo nanjye mbonereho nk'uko wanyifurije uyu mwaka uje kugira ngo nzawurye nagira ngo nawe mbifurize kuzawurya kuzagira amata bakagira inkoni n'inkuyo bakagira ubuki bakazagira imizinga myinshi bakazenga bakazenga inkangaza bagatunga bagatunganirwa rwose asumuta akaboye abakumva ko ijwi ry'amerika hari benshi hari abigeze kumbwira namwumvaga mu karere ka rushizi ambwira ati asumuta kabuye turamukunda cyane nkavuga ndetse kuki utamwihamagarira ko akwegereye aho ngaho ngo umubwira ati ntabwo tuzi nimero yawe iyo turayizi kubera agasaro kaburaga nimero yawe dusigaye tuyizi none uzamutubwire ko tumukunda abo bose bakomoka muri rushiji ndetse n'abo mu bugesera i nyamata hari abambwiye ko bakuzi kandi bagukunda nabo nagira ngo niba ufite umunota umwe nawe wifurije umwaka mwiza sultani ahubwo ugize neza cyane abakunzi twamenyaniye kuri radiyo ijwi rya amerika bo ni benshi cyane nakubwira ko nta n'intara yo mu rwanda cyangwa se akarere nageramo ngo usange ntafite abantu bankunda baba bataramenya ariko iyo ndamutse ngize iyo ngize impamvu ituma nivuga ni ukuri mwana aba bantu batuma tugira umwete wo gukomeza gukora aka kazi baradukunda ngira abantu benshi banyohereza mesaje ngira abamamagara abenshi bo basigaye banamamagara kubera agasaro bashaka kugira ngo bambaze uko bakugeraho ahubwo ntibibutse ngo uzashakishe ukuntu wabwira abakunzi bawe ukuntu bazajya bakubona mu buryo bworoshye kuko baragushaka pe baragushaka cyane ari benshi rero ndagira ngo nshingire abo bakunzi bacu abakunzi banjye by'umwihariko ni benshi pe ni benshi bambwira ko bankunda bajyaga banabibwira eugenia batasuta turamukunda eugenia mukangusi mugenzi wacu nawe by'umwihariko reka mwifurize gusoza umwaka neza ni ukuri natwe turabakunda kandi turababwire yuko urukundo rwabo nirwo rutuma dukomeza gukora aka kazi kandi tukagakora uko dushobojwe tukagerageza kugakora neza urakoze cyane rero nongere nkwifurize kurangiza umwaka neza ukora neza ushimisha abakumva ku ijwi ry'amerika ugira amahoro amahoro cyane nawe venuste kandi usoza umwaka neza
uwo twakira muri kano kanya ni Geoffrey mutagoma ikaze ku ijwi ry'amerika Geoffrey mutagoma ikomera cyane veniste nshimiyimana urakoze kumpa ikaze ndaguha ikaze kuri radiyo usanzweho ariko niko bigenda burya ngo abasanga mu ijambo bararihorana uyu ni umwanya wo kugira ngo twifurize abatwumva abadukunda abo dukorera abo dushyira imbere kurangiza umwaka neza Geoffrey uyu mwanya ni uwawe
urantunguye cyane kuko kugira icyo mvuga nyuma y'ibyo umaze kuvuga biragoye gusa njya nkunda kubwira abantu ni turi hano kubera ko bari aho bari batari aho bari natwe ntabwo twaba turi hano tuvuga kubera yuko badutega amatwi tubagezaho amakuru kubera yuko bahari kandi nabo barabizi ko babidufashamo kubera ibyo rero buriya njya nkunda ririya zina rya radiyo yacu kuko burya ni radiyo ya rubanda ni radiyo y'abantu bose bayikunda abakunda rero radiyo ijwi rya amerika abakunda kudutega amatwi abo dukorana mu biganiro abo twiyambaza tubasaba kuko batubera abatumirwa abo bose bose bose ndabifuriza umwaka mushya muhire ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri kandi mbashishikariza rwose ko bazagumana natwe bagakomeza kudutega amatwi no kutwungura inama babinyujije muri buriya buryo busanzwe buriho uburyo bwo kutwandikira kuri facebook uburyo bwo kohereza ubutumwa kuri whatsapp buriya buryo bwose tubabwira buri munsi ndabifuriza ibyiza amahoro n'amahirwe niko njya nkunda kuvuga jofre mutagoma wowe n'umuryango wawe ugira amahoro jofre komera cyane venuste we nawe rwose uko bivuze aba ariko bikubera abanyarwanda bonane bonane umwaka w'amahoro umwaka muhire uw'amata n'ubuki twifuza
ibyo biganiro mwumva ibiganiro tubagezaho buri munsi kugira ngo dushobore kubibagezaho hari abantu baba bari mu gikari babitunganya kugira ngo bize bibanogeye umwe muri bo ni Dieudonné Cyubahiro ikaze ku ijwi rya Amerika Dieudonné urakoze eh, venise ku kumpa ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika nguhaye ikaze kandi nkwifuriza kurangiza umwaka neza ugatangira indi neza kandi nguha akanya kugira ngo unawifurize abakumva ndetse bakumva no mu kiganiro cy'umuziki ubagezaho oh, mu mpera za buri cyumweru Eh, ndongera gushimira venise reka mpere kuri wowe venise nshimimana nkwifuriza umwaka muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri ndetse n'abo dukorana bose hano ku ijwi rya amerika eh, ntibagiwe na bagenzi bacu baduhagarariye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari ndakomeza nifuriza umwaka mushya muhire kandi umwaka w'amata n'ubuki umubyeyi wanjye uri mu rwanda ndetse n'abavandimwe banjye bose aho bari hirya no hino mu rwanda uyu mwaka mushya kandi uzabere muhire ku muryango wanjye turi kumwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika umwaka mushya ndifuza ko wabera wo kwihangana no gukomera kuri jean claude mazimpaka urwaye ubu uh, ndiho mvugana nawe bararwaye intashyo ndumva izamusanga aho ari mu bitaro aho arwariye ndamukomeje kandi eh, mumenyesha ko inshuti ze twese dukomeje kumuzirikana kandi ko tumwifuriza koroherwa ndetse no gukira vuba sinarangiza intashyo z'umwaka mushya nkabifurije abakunzi ba radiyo mudatenguha ijwi rya amerika aho baherereye hose cyane cyane birumvikana cyane cyane abakunzi y'ikiganiro dususuruke venise nshimye imana rero nkaba ngushimiye kuri aka kanya umpaye ko kugira ngo mbashe eh, guhitisha intashyo zanjye z'umwaka mushya ku bakunzi banjye umuryango wanjye n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika Dieudonné cyubahiro ndagushimiye cyane kandi nifatanije nawe mu gusaba mu gusenga ngushimiye umutima w'impuhwe uwo jean claude urwaye imana yumva amasengesho yacu imukomeze ngushimiye cyane kuba ushyira imbere abandi bigaragaza urukundo rukuranga uyu mwaka dutangiye wa bibiri na makumyabiri n'ibiri uzakubera umwaka w'amahoro uzahinge weze urakoze cyane venise namwe kandi turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka urubyiruko rwose turangije uyu mwaka ibihe nka byose turangije uyu mwaka muri byose twakoze yagenze neza cyane hateye intambwe igaragara cyane dushimira imana twese yaturi- umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri n'ibiri kuri bagenzi bacu bakorera mu burundi bo batuma eh, tumenya amakuru yo mu ntara zose z'uburundi aho tutagera bakahatubera nabo batuma tubagezaho amakuru umunsi eh, ku wundi abo bose hamwe na etienne karekezi wahariye iki kiganiro abanyamakuru banyu mbifurije gutangira umwaka neza mukazagira imana n'imangazini mukagira amahoro n'amahonda abandi banyamakuru bagenzi banjye babifuriza ineza ni desire hatungimana pierre clavera niyo nkuru eric bagira ubusa eloge wirikaneza eugenie mukankusi james joven fidel niyongabo temistokle mutijima vedaste ngabo jean baptiste mico myiza tim harris ishimwe ari asanka na jean baptiste ndabananiye mu biganiro biri imbere ku ijwi ry'amerika turakomeza guha ijambo abifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mwiza muzagire inka n'inkuyo muzagira amata n'ubuki mwari kumwe na veniste nshimiye imana twageze kuri byinshi n'imana si ku bwacu twishimiye turi benshi yeah. turangije umwaka neza dutangiye undi neza n'imana si ku bwacu turangije umwaka neza